mubandanya gutega amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byo ku isaha aho muri kumwe nanjye fide niyo ngabo
imiryango yabuze na leta abasirikare ka twese twabonye yuko twabuze twese twabureye hamwe kibuza igihugu cyabuze amatoreza turemesha imiryango yabuze tureza turemesha igisirikare
ubu ni icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza inyuma y'uko avuye kugandarira inteko z'u Burundi ziherutse kwikirwa muri Somalia iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya kamara dutangure ku makuru avugwa mu Burundi leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko zihagaritse zimwe muri programme zerekeye imfashanyo mu vyerekeye umutekano mu Burundi kubera icyozwa ry'agateka ka muntu ryagizwe n'igipolisi mu kiringo c'imyerekano hamwe n'ingingo ya leta y'u Burundi yo kubandanya ivyo leta zunze ubumwe za Amerika zise amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine atakwije ibisabwa ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi uh, bujejwe imigenderanire murantunga bwa Amerika mu itangazo ku muhingamo w'ejo kuwa kane bwatangaje ko ingingo ya perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo kigira gatatu byatumye abarundi batari bake bapfa bituma abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bahungira mu bihugu bibanyi n'ubutunzi bw'igihugu businzikara bikomeye leta zunze ubumwe za amerika zitangaza ko ingingo ya leta y'u Burundi yo kugirisha amatora y'abashinga amateka ku itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu n'aho ibikenewe bitari vyubahirijwe na gato kugira habe amatora atagira akanenge vyatumye abantu ibintu byari bisanzwe bimeze nabi byunyuka ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwasavye leta y'u Burundi bwasavye leta y'u Burundi incuro zitari nke kumvira kamo katiwe n'amakungu kuvyerekeye kwigiza y'amatora ya mukuru w'igihugu yo ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi leta zunze ubumwe za Amerika zasavye president w'u Burundi Petero Nkurunziza gushira ineza y'abarundi imbere y'inyungu ziwe bwite no kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta kugira batorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo uburundi burimwo ugushingura abasirikare b'abarundi mirongo ibiri basize ubuzima mu gitero ca al shabab muri somaliya kwabaye uno musi kuwa gatanu mu burundi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu prosper bazombanza umushikiranganji wo kwivuna amaso emmanuel nkurikiye hamwe n'urongoye ibiro bikuru vy'intwaramiheto bari bitavye ibirori vyo gushingura abo basirikare muri rusange abasirikare mirongo irindwi na bane nibo basize ubuzima mu bitero bitari bike vyakozwe n'umugwi al-shabab muri somaliya mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri bo mirongo ibiri na babiri irengero ryabo ntirizwi mu itangazo ry'imigambwe n'amashirahamwe ya, ya politike mu burundi atavuga rumwe na leta Uh, uh, ku itangazo riherutse gushikirizwa n'abaserukira ibihugu vya afurika y'epfo kenya tanzania na uganda mu burundi ku vyerekeye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba mu Burundi imigambo itavuga n'umwe na leta imenyesha ko yatangajwe n'ivyashikirijwe n'abaserukira ivyo bihugu mu Burundi ku vyerekeye gukurikirana ivyo kuri bo ari ibivugwa ko ari amatora yo kw'itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi ku bwabo ngo abaserukira ivyo bihugu mu Burundi bavuga ko bakurikiranye ayo matora yagirishijwe na leta y'i Bujumbura ngo bakeza leta y'u Burundi urwego rw'igihugu rujejwe gutegura ayo matora n'abarundi kuba bagirishije amatora meza naho hari ibibazo vyerekeye umutekano n'uburyo buke imigambwe itavuga rumwe na leta yateye ikumu kuri iryo tangazo iriyamiriza ivyatangajwe n'abaserukira ibihugu vya Afurika y'Epfo Kenya Tanzania na Uganda bavuga ko gukurikirana amatora bitari mu by'abaserukira ibihugu byabo bajejwe mu bisanzwe cane cane mu gihe bari mu bihugu biri mu muryango w'ubumwe bwa Afurika inama yabo yafashe ingingo zisaba ukwigiza y'amatora kugira habe ukumvikana ku kirangamisi c'amatora batangaza ko binyuranye ku buryo bugaragara n'ingingo z'inama y'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ko muri Afurika mu buseruko yabaye ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu n'ingingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano ku rwego rw'abakuru b'ibihugu n'amareta yabereye mu gisagara ca Johannesburg mu gihugu ca Afurika y'Epfo ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imigambwe yateye igikumu kuri iryo tangazo iratangazwa no nuko abaserukira ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika barenga kuri izo ngingo imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi iriyamiriza yivuye inyuma ibiri mu vyatangajwe n'abaserukira ibihugu vya Afurika y'Epfo Kenya Tanzania na Uganda kubera izo mvo abateye igikumu kuri iryo tangazo bemeza ko amatora ataraba tuve mu Burundi tuje ku makuru avuga hirya no hino ku isi ivyatahujwe mu gihugu c'ubugiriki ku bashobora kuzotora muri referendum yo ku munsi w'Imana ku mugambi w'ubumwe bw'uburayi wo guha ayandi madeni igihugu c'ubugiriki vyerekana ko abanyagihugu bagabuyemwo kubiri ku bazoshigikira kwiyamiriza uwo mugambi n'abawushigikiye ivyatohojwe ku bantu igihumbi ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu n'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi vyerekana ko mirongo ine na bine n'ibice umunani kw'ijana vy'ababajijwe bavuga ko bazotora ego ku vyerekeye guhabwa ayandi madeni mu gihe mirongo ine na bitatu n'ibice bine kw'ijana bazotora oya kuri uwo mugambi ibice cumi na kimwe n'ibice umunani kw'ijana nta ngingo barafata radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere dutanguriye mu rwanda aho ubutungane bw'u rwanda buvuga ko budashobora gukurikirana abahoze ari abasirikare ba fpr inkotanyi bakurikiranywe ibyaha byo mu ntambara byakorewe mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibindi turabishyikirizwa na eric bagira ubusa
imyaka makumyabiri n'umwe irahise jenoside yakorewe abatutsi ibaye u rwanda rugaragaza ko rwatanze impapuro zitamuri yombi abakekwaho uruhare bagize muri jenoside bakaba bakaba muri magana ane rugishakisha abaherereye mu bihugu mirongo itatu na bibiri hirya no hino ku isi repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri ku isonga mu hatanzwe impapuro nyinshi zikurikirana abakekwaho uruhare muri jenoside basaga mirongo irindwi bihagaze bityo mu gihe hakizamuka amajwi ko jenoside yakorewe abatutsi igahitana abasaga miliyoni ariko hakaba hari n'ibyaha byo mu ntambara bishinjwa abahoze ari abasirikare muri rpa ibyaha bivugwa ko byakorewe mu bice bitandukanye by'u rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo hakaba hari abasanga ubutabera bw'u rwanda bwarahisemo gukurikirana abaketsweho uruhare mu byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bwagera ku bahoze ari abasirikare ba rpa bukinyurira ku ruhande mu kiganiro n'itangazamakuru bwana richard muhumuza umushinjacyaha mukuru w'u rwanda asanga nta kirego na kimwe cyashyikirijwe ubushinjacyaha gishinja umuntu ku giti cye muri abo basirikare ngo abashe kuba yakurikiranwa ibihari ngo ni amagambo nayo muri rusange kandi ngo icyaha ari gatozi reka navuga aho ngaho nuvuga ngo ibyo ngibyo byose ni amagambo ni amagambo impamvu ni amagambo ni iki nta birego byabyo dufite dukurikirana abantu tubafite ikirego runaka nta muntu waravuye ngo ndarega kanaka ntanze nyane ngo tumubaze tumukurikirane tuvuge ngo ngo twarabyanze cyangwa se twaramukinje ikibazo n'ikintu kugaragariza ni uko abavuga ngo ni amagambo babivuga mu magambo muri rusange bakavuga abari abasirikare ba rpf ntibavuge individu kandi ubundi criminal responsibility iyi individu ariko ngira ngo nsubire inyuma gatoya niba nibuka neza hari individu cases ku basirikare bahoze ari abarapiye zaburanishijwe hano abantu barakatirwa hamwe barafungwa abandi bafata ibyemezo bitandukanye izo cases zarabaye kuri ubu hari urutonde rw'abasirikare mirongo ine bahoze mu ngabo za rpa bashyiriweho impapuro zibata muri yombi n'ubutabera bwa esipanye ku bw'ibyaha by'intambara bakekwaho ko bakoreye mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abo barimo generali karake karenzi watawe muri yombi mu bwongereza hagati mu kwezi gushize kwa gatandatu mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka nibwo bizamenyekana niba agomba kuzoherezwa cyangwa ntiyoherezwe muri esipanye uyu akaba yari yabanjirijwe na liyetona koroneli hoze kabuye nawe wafatiwe mu budage mu bihumbi bibiri n'umunani aza kurekurwa iby'izi mpapuro aba n'abandi mirongo itatu n'umunani bashyiriweho ubushinjacyaha bw'u rwanda busanga nta shingiro zifite kuri bwana jean bosco siboyintore ushinzwe gukurikirana abagize uruhare muri jenoside babarizwa hirya no hino ku isi esipanye ngo yagombye kuba yarashyikirije u rwanda impapuro z'abivuga ko ishakisha bagakurikiranwa mu nkiko none se ko bazitanga ntibazihe u rwanda kandi ariho ibyaha byabereye ari naho abakekwa gukora ibyo byaha bari u rwanda ntirubimenyeshwe urumva ubushinjacyaha ntabwo bufite n'iyo dosiye iravugwa mu cyuka mwabonye ingero nyinshi twe dutanga twavuze ngo turimo gukora indayitimensi tukazisharinga na biriya bihugu minafeti ari nayo ishinzwe gukorana n'amahanga ikereka ya dosiye n'ibimenyetso biyigize abcd ngibi noneho tugakora na collaboration bakaza hano muri komisiyo rogatwari tukabakira bakikorera iperereza riri independent bagasubirayo bakaburanisha abantu ibyo bintu ntabwo byigeze biba ku gihugu cy'u rwanda ahangaha rero ndagira ngo mutaza gufata ibintu uko bitari ko ubushinjacyaha bw'u rwanda bwanze kuburanisha abantu bwarashyikirijwe ibirego ahubwo ibyo bibazo ndagira ngo uzakimbarize umuntu wese challenges international organization cyangwa se n'abandi bose mubabaze icyo kibazo mwari mwashyikiriza ubushinjacyaha bw'u rwanda ko muhora murega abantu muvuga ko hari abantu bapfuye mwari mwabikiriza noneho ngo bacyange twange kugisuzuma ukurikije ibisobanuro bitangwa n'abategetsi bakuru b'u rwanda kuri iyi ngingo byumvikanisha nta shiti ko ibibazo bitakiri mu murongo w'ubutabera ahubwo bigenda bifata indi sura y'impamvu za politiki eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric kuri uyu wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi mu karere ka nyanza mu ntara yo mu bumanuko bw'u rwanda niho habereye ibirori byo gusozera iminsi ijana y'icunamo cyatanguye ku itariki indwi z'ukwezi kwa kane ibyo birori byahuriranye no guha uburaro abakecuru n'abasaza bagera kuri mirongo ibiri biciwe abana bose mu gihe cy'ihonyabwoko bagasigara bonyine leta y'u rwanda ivuga ko mu gihe itarenze imyaka itatu izoba irangije kubakira abacitse ku icumu batishoboye ibyo mugenzi wacu asumbuta akaboyi adushikiriza mu gikorwa cyo gusoza iminsi ijana yari ishize hirya no hino mu gihugu abanyarwanda bakora ibikorwa byo kwibuka no gushyigikira abacitse ku icumu cyasorejwe mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo hatashywe amazu yubakiwe abakecuru n'abasaza basizwe iheruheru na jenoside umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu kabaramba rivera yavuze ko leta ikeneye miliyari mirongo itatu n'esheshatu ngo ibe ishoje igikorwa cyo kubakira abacitse ku icumu rya jenoside badafite aho baba cyangwa babashe no gusana amazu ashaje uyu muyobozi avuga ko bihaye igihe kingana n'imyaka itatu ku icyo gikorwa kibe kirangiye mu kuboza bibiri na cumi na kane nanone hagiye hagaragara imiryango itarigeze yubakirwa igera ku gihumbi magana atandatu mirongo inani n'arindwi iyi miryango ikaba ikeneye icumbi rishya ni ukuvuga abantu batigeze bubakirwa hari abo dusanga bari bakiri abana mu miryango hari abandi dusanga bari bacumbikiwe n'abandi ariko ubu hakaba hageze ko nabo babona icumbi ryabo mu gikorwa cyo gutaha amazu yubakiwe abakecuru n'abasaza basizwe ari inshike na jenoside jeannette kagame yasabye abaturage baturanye n'izo nyubako ndetse n'abakiri bato kwita ku bakuze batakigira abana iyo tubakoreye ibyo byose bibarinda kwicuza impamvu barokotse cyangwa se kwibaza impamvu batajyanye n'abandi nagira ngo kandi mbwire urwo rubyiruko ko ababyeyi bageze muri iki kigero badasaba byinshi cyane icyangombwa ni ukubareba nako ni ukubereka ko batari bonyine ikindi kandi namwe abakiri bato hari byinshi mwakwigira kuri aba babyeyi bazi amateka bazi umuco baranawufite ubunyangamugayo kuko no mu kinyarwanda tuvuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze igikorwa cyo gutuza abakecuru n'abasaza batakigira abana cyatangiye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu hubakwa amazu ahurizwamo abo bakecuru bagashakirwa ababitaho kuko ahanini abatuzwa usanga bageze mu zabukuru abatujwe mu karere ka nyanza babwijwe rya amerika ko aho bavuye n'aho bagiye babigereranya nk'indoto birengeje kubonekerwa ntaho nagiraga mba umugabo wanjye baramwishe muri jenoside banyicira abana babiri sigara usigara uko gusa mwaryamye ku bitanda rero baba we twabiryamyeho ariko nshimira imana imana izankomereza abantu bashyize hari ahantu imana ibaha umugisha paul kagame agira umugisha n'umugore ntagapfakare azasazire mbere azasazana amata ku ruhimbi aradukoreye ababigungaga tukababara asumuta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo
kuva muri uku kwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ijwi ry'amerika rizohora ribashikiriza ubutumwa hamwe n'akamo bitegurwa na studio ijambo isanzwe ikorana n'ishyirahamwe search for common ground iryo shyirahamwe rirafasha abarundi muri ibi bihe igihugu kirimo ni mu rwego rwo gufashanya hagati ya radiyo ijwi ry'amerika hamwe na studio ijambo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuze ku makuru yerekeye burundi unaho abasirikare mirongo ibiri mu basirikare b'uburundi baheruka gupfira muri somaliya uyu munsi bashinguranywe iteka uwaserukiye imiryango yabuze yasabye leta y'uburundi gutanga ikiganiro ku rwego rw'igihugu nayo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu prosper bazombanza yatanze itegeko ryo korohereza imiryango yabuze mu kuyiha indishyi z'akababaro ni inkuru ya tabita mukamusoni
bariko barashingura abasirikare b'u Burundi mirongo ibiri bapfiriye mu gihugu ca Somalia bishwe n'abihevyi b'umugwi Al-Shabaab urubanza rwo gushingurana iteka abo basirikare b'u Burundi rwatanguriwe n'inkuka y'imisa yo gusabira abo bahisi ndaje mana ndaje ndaje bavukanye dusangiye ukwemera ikidukoranije ngaha mwese murakibona n'aba bavukanye bitavye imana bari ku murimo imana yabashinze inyuma y'iyo misa haciye hakurikira ugushingurana iteka aba bahisi mirongo ibiri icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu prosper bazombanza yari yaserukiye igihugu c'u burundi mu ijambo yashikirije yategetse umushikiranganje wo kwivuna abansi gukora uko bashoboye kose mu gutanga indishi y'akababaro ku miryango yabuze mu ijambo umushikiranganje wo kwivuna abansi emmanuel ntakirutimana yashikirije nawe nyene yemeje ko imiryango yabuze bagiye kuyinyarukiriza mu kuyiha indishi y'akababaro acasaba inzego zibijejwe kubikorana ishaka ku ruhande rw'imiryango yabuze igikorwa co gutanga indishi y'akababaro gihora gifata umwanya munini umushinga naye karegwa yari yaserukiye imiryango yabuze yasavye leta y'uburundi ko imiryango yabuze itozembagizwa ngo yame mu nzira nk'uko vyama biboneka akibutsa leta leta y'uburundi ariko kw'imiryango yabuze igiye mu kigandaro na leta kwikwiye gutanga ikigandaro ku rwego rw'igihugu kuko abo basirikare bazize ibanga ry'igihugu kandi n'abana b'uburundi ni by'ukuri bakenguruka cyane ijambo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze kugira ngo natwe nta bindi twari kongera ko atari ibyo ikindi twashaka kubasaba ni uko aba bantu baguye ku rugamba aba bana b'igihugu twebwe tugiye kugira ikiganiro mu muryango ariko turabasaba yuko mwuraba hakaba ni ikigandaro cy'igihugu kuko abasirikare ni abana b'uburundi ni by'ukuri ubwa mbere kuko izi ngabo bari bagiyemo n'ingabo zikoranya amakuru none rero twabasaba yuko namwe muheza mukaraba yuko iki kigandaro tuba cy'umuryango gusa tubona igandaro cy'igihugu uze tubashaka kubasaba iruhande y'ibyo byose bisigaye twumvise yuko haba ejo cyangwa hirya y'ejo igihe cyose tuzobakenera ibyoza tukadotora kanatsinda tuzoba tudodora kuba twumva ibijanye n'ico kigandaro ku rwego rw'igihugu casabwe n'imiryango yabuze naca abategetsi baraho bashimye kukivuga ko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaciye asohoka aho bariko barakarabira bahejeje acaragenda twashatse kumenya igitigiri c'abasirikare bahitanywe n'igitero c'abihevyi ba al-shabab ariko ntitwashoboye kukironka mu bushikiranganji bw'umutekano batumenyesheje ko mirongo ibiri aribo bashinguye uyu munsi ariko ngo igitigiri ntaco kivugako amakuru twaronse ni uko ku munsi w'ejo hazoshingurwa bazoshingurwa abandi ndwi kandi ngo nabandi bazoshingurwa inyuma yabo ariko abo batarabona irengero ryabo igitigiri ngo nikiramenyekana tukabibutsa ko abo basirikare bapfiriye mu gihugu ca Somalia hasigaye iminsi ibiri ngo haba amatora y'abajenama ba komine n'abashingamateka imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanyepolitike bari basavye ko hoba ikigandaro n'imiburiburi cumi zitatu gushika ubu leta y'u Burundi nta kigandaro iratanga kandi nta n'ico iravuga ku bijanye n'abo basirikare ibu bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika urakoze tabita kuri iyo nkuru tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'ikegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu prosper bazombanza inyuma ko avuye kunamira inteko zasize ubuzima mu gitero cy'umugwi al-shabab muri somaliya
ikirundi kiragoye kwishyura nagomba mvuge ntibi byagenze neza mugabo twabikoze tuteza kubikora kuko mu gihe cy'icungamure tuvuga ngo byagenze neza mugabo tuvuga yuko ibyo twateguye twabikoze umutekano ntangire hanyuma imiryango yabuze na leta abasirikare reka twese twabonye yuko twabuze twese twabureye hamwe igihugu cyabuze turahita turemesha imiryango yabuze turahita turemesha igisirikare hanyuma turahita turabwira yuko bari intwari zaguye ku rugamba zagiye kurondera amahoro muri somaliya nk'uko zija n'ahandi yuko rero igihugu uzokwama kibibuka hanyuma turaheza turasaba yuko ahubwo byoduha ingufu kugira ngo tubandanye no kurwanya iterabwoba ku isi n'iwacu tutahibagiye kugira ngo ejo na hirya y'ejo amahoro n'umutekano byiganze mu burundi byongeye byiganze no mu isi yose ikindi nacyo badusabye batubwiye yuko twoheza tukazokwama iruhande yabo bakenguruka cyane rwose ko leta yashoboye kuba iri hagufi yabo kugira ngo ibaremeshe muri bino bihe byari bigoye
tugarutse cyane cyane ku miryango y'abasirikare baguye muri ibyo bibanza barimo bari kuhakora igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kugarukana umutekano mu gihugu cya somaliya mbega imiryango y'abo basirikare irashyigikiwe cyane rwose na leta y'uburundi irafise ukuntu izoshumbusha iyo miryango irashyigikiwe cyane kuko gushyirwa kwa mbere ni uko turi kumwe nabo muri ibihe bidasanzwe hanyuma ku byerekeye igihugu cy'u Burundi murazi yuko igihe tuba tugiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu haba ariho konta tuba twahanye na nasiyo zune n'abandi twemeranije rero yuko ubushikiranganji bujejwe kwivuna umwansi no gufi y'abahoze ku rugamba yuko bategerezwa gukora n'ingufu nyinshi cyane rwose ku buryo inshumbusho itekanijwe n'amategeko iheze ikabashikira batarinze gutama batarinze kuza ubujumbura bagenda bagaruka bikava mu nzira hakiri kare hano nabo turahita turabwira ko bubandanya bihanganye mu kurinda yuko ibyo byose bihita bikajya mu nzira kandi noneho murazi yuko na UNSS baba basanzwe bari afirimi UNSS bya insititu iraba impanuka n'abateganiza akazoza abakozi n'abasirikare tugarutse ku mutekano w'abasirikare babandanya icyo gikorwa cy'icubahiro igikorwa gihimbaye cyane rwose cyo gufasha ibindi bihugu kugarukana umutekano mbega umutekano w'abasirikare Burundi barafise ibintu byose byankenerwa bihambaye kuko hariho nk'abantu benshi bavuga ko nko muri rya kampi baterewemwo hashobora kuba hawubakwa ikintu gikomeye cyane rwose cyotuma na n'inkozi z'ikibi zitabashikira ibyo bintu murashobora kuba muri ko murabishikiriza n'ishyirahamwe mpuzamakungu
twebwe icyo tuzi ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu ni iteza kwamikira aba yuko ibikoresho biheza bikaboneka kugira ngo turusheho gukora igikorwa bitononokeye ariko rero sinjya kubwira ngo birakwiye cyane rwose cyangwa ibirenga ko kuko si n'umuhinga muri muri mu bya gisirikare ariko turazi yuko igihugu cya makiro kirakora mu buryo bushobora kuba buri hagufiya nubwo twaba dusaba yuko bishobotse bobyongereza kugira ngo abantu bashobore gukora banonokewe gusumba ikibazo cya nyuma nashaka ko dutandukira kiratandukanye gatoyi n'ibyo bibazo nyakubahwa vise perezida wa mbere w'uburundi ni ikibazo kijyanye n'itangazo leta z'ubumwe za amerika zasohoye zivuga ko zigiye kugabanya eka guhagarika imfashanyo zaha cyane cyane igipolisi hamwe no kugiha eka n'imyimenyerezo ya gisirikare ibyo bintu ntibiteye amakenga leta y'uburundi twebwe turi ni uko amaleta n'ibihugu murazi yuko mu byiza turakorana kandi tugakorana mu bwigenge no mu kubahana na cyane cyane yuko igihambaye ari uko ibihugu byaba biko biravugana bikamba biko biratera imbere kuko twebwe uko tubibona ni uko ingingo yashobora kuba yavuzwe uyu munsi ntaba yadushyikiriza twebwe ngo tubone ofisiyerema mugabo tukibaza yuko nubwo byaba byavuzwe n'ubundi tuguma tubana tuvugana bakabona yuko mu gufasha igihugu ufasha abanyagihugu udaheza rero ngo ugire uti ngomba mpagarike iki kandi kurondera ko bajya gufasha no muri ibyo bihugu biri hanze n'ahandi kuko baba badukeneye igihe badukeneye ko tuza kubafasha barinda kuduha n'uburyo bwo gukoresha mugabo tugasaba yuko n'ubundi bwigenge bw'igihugu buteza kubahirizwa nk'uko twubahiriza ibindi bihugu mu bwigenge bwabyo nabwo nyine tukabisaba yuko bogerageza kubona yuko igihugu nacyo nyine cyigenga kandi cyifashe kikongera kikagira ijambo nk'uko nabo nyine bafite ijambo
vise perezida wa mbere Burundi Prosper Bazombanza murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze cyane rwose ndabakengurukiye mu Burundi kandi umugambwe IPRON ishami ryemewe na leta y'u Burundi uriyamiriza umuhuza mushasha w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Abdoulaye Batili Frederic Nkundikije yavuganye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ipironi ishami ryemewe na leta y'u Burundi Sindimwo Gaston kuri iyo ngingo
twebwe tubirabye tuciye hirya no hino tukaraba iyo ntumwa amanama yagirishije tukaraba n'ibyo amaraporo ariko aratanga ngo yaragirishije inama abanyamigambwe twahisemo kwandikira umunyamabanga mukuru umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu oni tumenyesha yuko iyo ntumwa twebwe tutayizi kandi tutayemera tumwereka yuko intumwa umuntu aba umuhuza aba abanje kumvikanwa kubona impande ziteza guhuzwa aricyo bituma twamuyamirije tukaba twandikiye ikete umunyamabanga mukuru duha icyo bita kopi ibihugu by'akarere mbere na ecrgl kugira ngo twerekane yuko uyu bita ko ari umuhuza atajambo twavuganye kandi tutemera n'ibyo yakoze yuko igihe kigeze na burya turi turabona yuko mu gihugu cyacu amahoro ariko araza mu gihe amatora yari yarangiye uno munsi hasumba ejo iyo twasaba umunyamabanga mukuru ko tumushimira ko ibyo yakoze kugira ngo uburundi bwacu bugumane amahoro iyo nkuru isohotse eka iryo ko kwiyamiriza k'uyo mutegetsi aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihe amakungu yose yararindiye ko afasha abarundi kumvikana iyo nkuru ntizosa nabi tuzi ko atamezi abiri arahera iyindi ntuma yawe yirukanywe n'indi migambwe ibyo ntishobora kuba byotuma abantu bibaza ko abarundi bagoye twebwe ntitwafashe ingingo kubera abandi bafashe iyindi twafashe ingingo twihweje ingene uyu muntu yaje yihutihuti turamubwira yuko twebwe turi muri kampanyi mu kwiyamamaza ntiyabyumva mugabo ahita amwogirisha inama ayigirisha abantu uno munsi akaba avuga yuko yashoboye gukoranya abarundi agashashikiriza raporo y'ibyo bavuganye umugabo wa sikanepona utarimwo ni nacyo gituma umugabo wa sikanepona wandikiye umunyamabanga mukuru wa oni yamurungitse tumenyesha yuko uyu muhuza tutamwemera kandi abahuza si uko batogwa abahuza ubanza kubumvikana ko nabo batiza guhuza noneho duhire duhishijwe kuko kuva ku itariki ya mirongo ine n'icyenda turabona yuko ubuzima buri ko burasubira kugaruka mu gihugu cyacu twasaba yuko umunyamabanga mukuru wa oni yofatira kuri ibyo kugira ngo tubandanye mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu burundu turetse umugambwe ipirona hariho uwundi mugambwe wamwiyamirije twebwe umugabo wa sikana ipirona mu kugira ibyo ntiwisunga iyindi migambwe iyindi migambwe niyabona bikenewe izobigira twe twabigize kuko atari umugabo wa sikana ipirona
sindimwo gaston umunyamaganga mukuru w'umugambwe ipirona murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye murakoze cyane rwose
imbere yuko dusezerana ku biganiro n'amakuru y'umwanya tubibutse inkuru nkuru z'amakuru twabashikirije leta zunze ubumwe za amerika zimenyesha ko zihagaritse zimwe mu porogaramu zerekeye imfashanyo mu byerekeye umutekano mu burundi kubera icyozwa ry'agateka ka muntu ryagizwe n'igipolisi mu kiringo cy'imyerekano hamwe n'ingingo ya leta y'u burundi kubandanya ibyo leta zunze ubumwe za amerika zise amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine atakwije ibisabwa ku yindi nkuru twababwiye ko ugucingura abasirikare b'abarundi mirongo ibiri basize ubuzima mu gitero cya Al-Shabaab muri Somalia kwabaye no munsi kuwa gatanu mu Burundi ku yindi nkuru yerekeye Burundi mu itangazo ry'imigambwe n'amashirahamwe ya politike mu Burundi ku itangazo riheruka gushikirizwa n'abaserukira ibihugu bya Afurika y'Epfo Tanzania Kenya na Uganda mu Burundi ku vyerekeye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomini aherutse kuba mu Burundi imigambi itavuga rumwe na leta imenyesha ko yatangajwe ivyashikirijwe n'abaserukira ivyo bihugu mu Burundi ku vyerekeye gukurikirana ivyo kuri bo ari ibivugwa ko ari amatora ku itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi nshuti mwese aha niho ibiganiro twari tubateguriye n'amakuru yo kuri iyi saha bigarukiye tukaba tubashimiye mugire umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.